Ili ni Sauti ya Amerika. ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turaramukije nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa gatatu itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyongabo
nyakubahwa musitanteri yari atahutse avuye ku biro ku kazi ka misi yose ageze ku mutumba wa kigoma muri zone ya gatare aca asanga abagizi ba nabi bamutegereye mu nzira eh, aho bari batambitse ibiti mw'ibarabara uyo ni alain tribert mutabazi buramatari w'intara ya kirundo yemeza igitero cakozwe kuri musitanteri wa komine busoni tubafitiye n'ayandi makuru ku gihano co gupfunga ubuzima bwiwe bwose umugore yitwa kreni mukashyaka wo mu karere ka kamonyi muri sekiteri ya ngamba mu rwanda hamwe no ku barundi bafatiwe muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bumvirijwe na sentare isubiramwo imanza ya bujumbura yamara reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino muri iki gitondo amakuru twateguriye kandi tugira dushikirizwe na mugenzi wacu aloyisi bigirimana waramutse aloyisi muramutse fideli ndamutse n'abaduteze amatwi ikigega c'ishiramwe mpuzamakungu oni cita ku bana unicef gitangaza ko abana barenga ibihumbi mirongo umunani bari mu bihumbi amajana atatu na mirongo itatu by'abimukira b'abanyekongo birukanywe na leta ya angola kuva mu ntango y'ukwezi kwa cumi turimwo abo bimukira barungitswe mu ntara ya kasayi yo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo irangwamwo intureka zishingiye ku moko umesha makuru wa onu lisa slene akorera i geneve mu busuwise atangaza ko abo bimukira b'abana benshi babaye ubuzima babaye ubuzima bwabo muri angola babayeho ubuzima butoroshe muri iki gihe umuvugizi wa unicef nawe christophe burierake yabwije ijwi rya amerika ko hari amakenga menshi ko abo bana hamwe n'imiryango yabo bashobora kwandura indwara zitari nke abo bimukira birukanywe ku nguvu muri angola bacukura ubutare mu bwo- mu buryo buteye kubiri n'amategeko unicef ikavuga ko muri bo harimwo abana bafise hagati y'imyaka cumi n'itatu na cumi n'ine umumisiyoneri w'umunyamerika yarishwe arashwe ari mu modoka yarimwo ejo kuwa kabiri muri kameruni igihe abasirikare ba leta bariko bararasana n'abavuga icongereza bagomba kwiyonkora ku gihugu charles uh, wesco yamuka muri leta ya indiana yafiriye mu bitaro byo mu gisagara ca bamenda mu buraruko bushira uburengero bwa kamerune ariko aravurwa igikomere c'aho yarashwe mu mutwe ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu bwa leta z'ubumwe za amerika bwaremeje urufugwa wesco ariko bwirinze kuvuga ibirenze ivyo mu kubahiriza umuryango wiwe uri mu bihe bigoye ntibiramenyekana uruhande rwarashe imodoka yiwe ko yoba yararonderwa canke ko yishwe n'amasasu yigenza bivuga ko charles wesco yari amaze indwi nke gusa muri kamerune Malala Yousafzai ni umwigeme yamuka muri Pakistani yahawe agashimwe kitiriwe Gretzman gatangwa na kaminuza Harvard University yaha muri Leta Zumwe za Amerika ni ku bikorwa yakoze byo guteza imbere inyigisho z'abana b'abakobwa kaminuza Harvard ivuga ko Yousafzai azohabwa ako gashimwe k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu biro bizotunganywa mu kwezi kw'icumi na kabiri Yousafzai yabaye umuntu muto mu myaka yatsindiye agashimwe kitiriwe Nobel mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane igihe yashimirwa ku bikorwa yakoze byo gufasha guhimiriza abana bose ngo baje mu mashure igihe yari umuyabaga muri Pakistani Malala yararokotse agira agandagurwe n'abatalibani mu nyuma yaciye ashinga ishirahamwe ridaharanira inyungu ritororokanya amafaranga yo gufasha igikorwa ciwe agashimwe rero aronkejwe Gretzman gaciye ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bitanu vy'amadolari gahabwa abateje imbere ubuzima bw'abantu kw'isi muri amerika kandi perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump hamwe n'umutambukanyi wiwe melania trump baragendeye isinagogi y'abayahudi yitwa tree of life ni mu gisagara ca pittsburgh muri leta ya pennsylvania aho umugabo yitwaje inkoho yishe abantu cumi n'umwe bari mu masengesho yo ku isabato ku munsi wa gatandatu umukwe wa Trump ariwe Jared Kushner hamwe n'umukobwa wiwe Ivanka Trump asanzwe yariyunze n'idini y'abayahudi igihe bubakana bari baherekeje perezida abantu sinzi batashaka ko Trump agendera ico gisagara bari mu myiyerekano mu mabarabara hafi yo sinagoge abo hamwe na bamwe bo mu banyepolitike ndetse n'indongozi z'abayahudi bashaka ko Trump atagendera ico gisagara mu gihe yagirizwa gushikiriza amajambo ashemagiza ashira imbere ubwoko bw'abazungu bera gusa mukuru w'igisagara ca Pittsburgh William Peduto n'umudemokrate nawe yashikirije ko Trump atari akwiye kugendera ico gisagara mu gihe imiryango yabuze yariko irashingura ababo nayo igitigiri c'abahitanywe n'imyuzure y'amazi hamwe n'umuyaga w'inkazi waciye mu gihugu c'ubutaliyano cariyongereye gushika kuri cumi n'umwe nk'uko vyashikirijwe ejo kuwa kabiri mu gihe iyo mvura n'imiyaga iriko irakwiragira ku mugabane wa buraya amabarabara ntiyahita ibihumbi vy'abanyagihugu babaye babayeho ata muyaga nkuba mu manuko no mu gice co hagati mu burayi aho ivyo bihuhusi n'imvura vyasenyuye ibiti igisagara ca Venice mu Butaliyano caruzuye imyuzure abagenda n'amaguru barimwo abakerurarugendo amazi yabagera ku mavi ivyo vyabaye mu gihe amaneje menshi atorohereje abanyagihugu baba mu misozi igabura imbibe z'ibihugu by'Ubutaliyano ubu Swisi hamwe n'Ubufaransa
turagushimiye Aloyis ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda aho umucamanza muri sentare nkuru ya muhanga yahanishije gupfungwa ubuzima bwiwe bwose umugore yitwa cleni mukashaka wo mu karere ka kamonyi muri sekitori ya ngamba yagiwe n'icyaha cyo kwica atemaguye umwana wiwe w'imyaka icenda ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa Kareniya Mukashyaka w'imyaka makumyabiri n'itandatu y'amavuko yongeye kugaragara ku biro by'umurenge wa Ngamba akenyeye igitenge hejuru yambaye umupira abohesheje amapingu arinzwe n'abapolisi aregwa icyaha cyo kwica atemaguye umwana we ndayishimiye w'imyaka icyenda y'amavuko ijosi akaritandukanya n'igihimba mu mpera z'icyumweru gishize nibwo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa muhanga yaburanishije uru rubanza mukashyaka yemerera icyaha akagisabira imbabazi akavuga ko yatemaguye umwana we ashaka kumukura mu buzima bubi yari abayemo urukiko ruravuga ko kwiyemerera icyaha kwe mu nzego zitandukanye mu bihe byose bihura n'ibimenyetso ubushinjacyaha bumuregesha ruravuga kandi ko kwemera icyaha kwe bihuzwa n'ibimenyetso by'inzego z'ibanze bigaragaza ko nta kindi kibazo zari zimuziho bityo ko yakoze icyaha yabigambiriye hari kandi raporo ya muganga urukiko ruvuga ko nayo igaragaza ko nta kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe mukashyaka afite ibyo byose ngo ni ibimenyetso bidashidikanywaho urukiko ruvuga ko rwabihereyeho rumuhamya icyaha ukwiyemerera kwe kandi nabyo umucamanza ashingiye ku ngingo z'amategeko yavuze ko bitsindisha uregwa mu rubanza ku kijyanye n'impamvu nyoroshyacyaha urukiko ruravuga ko nubwo yiyemerera ko yishe atemaguye umwana umwana we adashobora kugabanyirizwa ibihano kuko ngo yakoze icyaha mu buryo rw'ise ndengakamere umucamanza ati mukashyaka yakoze ibidakorwa n'umubyeyi kandi nta kwicuza mu byo yakoze nyuma yo gusesengura ibyo byose umucamanza yahanishije mukashyaka igihano cy'igifungo cya burundu mu munyururu yamukuriyeho igarama ry'urubanza kuko aburana afunzwe umuhoro wafatiriwe bivugwa ko ari wo mukashyaka yatemaguje umwana we urukiko rwategetse ko ushyirwa mu maboko y'ubushinjacyaha ukazagenerwa icyo uzakoreshwa umucamanza yibukije uregwa ko ashobora kujurira ibihano by'urukiko mu gihe kitarenze ukwezi nyuma y'iminota isagaho gatoya icuma umucamanza yahise apfundikira isomwa ry'urubanza urubanza rurangiye ubutegetsi mu nzego z'ibanze ku kamonyi bwahise bukumira abaturage bubabuza gutaha maze bubaha impanuro ziganisha ku kwirinda ibyaha no kubikumira bwana leopold gatari ukuriye urwego rw'ubugenzi ubugenzacyaha mu karere ka kamonyi yibukije impamvu urukiko rwisumbuye rwa muhanga rwahisemo kuburanishiriza urubanza aho bikekwa ko icyaha cyabereye ni ukugira ngo bibabere isomo bibabere isomo mwumve igihano ahanishijwe n'undi uwo ari we wese uzabikora mwumve yuko nawe azahanwa nk'uko ahana ndagira ngo umuntu uwo ari we wese uri hano aze guhaguruka atinya icyo bita icyaha icyo ari cyo cyose cyane cyane icyaha cy'indengakamere nk'iki ngiki bwana gatare yakomeje agaragaza ingaruka z'ibyaha haba ku gihugu ndetse no ku bagize umuryango hagiye kuba umuzigo kuri leta amafaranga yakishyuriye abanyeshuri amafaranga yubakaga amashuri agiye kugaburira uriya muntu yicara ahantu niyo ngaruka ya kane iza kuri leta ingaruka ya gatanu namwe mwese abambitse uruhu murumva rero impamvu yo kuba urukiko rwamanutse rukaza hano ni ukugira ngo buri wese bimuhe isomo n'uwumvaga hariho agatima kavuga ngo runaka dufite ikibazo ikintu cyo kwica kibave mu mutwe uwanabitekerezaga uwo ari we wese amakuru ijwi rya amerika yabashije kumenya nuko na mbere kose uyu mukashyaka ngo yari asanzwe agira ibibazo byo mu mutwe uyu mwana bivuga ko yatemaguye ngo bamujyanye kwa se wateye inda mukashyaka akiga mu mashuri yisumbuye nyuma yo kubona ko nyina yari afite ibibazo byo mu mutwe adashobora kumurera abamuzi uhereye kuri nyina umubyara marceline uwayezu bakavuga ko ibibazo bikomoka ku myuka mibi mu muryango w'iwabo mu iburanisha riheruka nyina yatubwiye ko ibibazo by'imyuka mibi bifata n'abana ba mukeba we atubwira ko kuba mukobwa we yafunga ubuzima bwe bwose byatanga agahenge mu rugo ndetse no kuri mukashyaka kuko ngo no mu bihe bitandukanye yashatse kwivugana nyina aho kugira ngo aze yandagare nanjye narahahamutse ubu mfite ubwoba cyane yakwigendera akajya muri leta leta ni umubyeyi hari icyo izamugira none se nagira n'ubundi nta kintu yakoraga yaratangiye kwirirwa yiruka ku musozi n'umusazi imyenda akayita nabyo bikambabaza aho aciye bati dore umwana wo kwa naka dore umwana wo kwa naka abavandimwe be ni mu gihe raporo y'inzego z'ibanze ngo yagaragarije ubugenzacyaha ko nta kindi kibazo zizi kuri mukashyaka n'uyu munsi bamaze kumukatira ibihano abaturage bakomeje kuvuga ko mu muryango we wabo harimo ibibazo yari asanzwe urwara yari umurwayi rwose yarwaye inshuro ebyiri zose ari umurwayi na se yigeze gusara urwo rugo rwose n'abasazi n'abasazi rwose none kuba bamufunze burundu bivuze iki nese twabigenza dute ubwo niko byagenze uko byagenze uko byagenze ariko yari umusazi si umugabo uyu nguyu aba yamusanze yari ntabwo umusazi yamwica rwose yari umusazi nawe urebye ibintu yaramwica iyo uvuga ngo yari umusazi byagaragarira hagahe kumva se ngo bamushaka ba- uko ba- hose bagiye kumupimisha bagasanga ari muzima nitwe Oya, leta ibintu se by'abadayimoni bya- biri- biraboneka ntabyo.
ntabwo bijya biboneka ubwicanyi budasanzwe nk'ubu buheruka kumvikana mu ntangiriro z'uyu mwaka aho umugabo mu karere ka rwamagana mu burasirazuba bw'u rwanda yemeye ko yishe umugore we umuramba awumarana iminsi ine mu nzu nyuma yigira inama yo kubaga inyama zibora azijugunya mu musarani zitabora azijugunya mu rufunzo no mu mpera za bibiri na cumi na karindwi mu mujyi wa kigali humvikanye undi mugabo wemeye ko yishe umugore umuramba wutaba mu gipangu arangije ahatera imboga eh bagira ubusa ijwi rya amerika ku kamonyi mu majyepfo y'u rwanda
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tuve mu rwanda tuze mu burundi aho umusitanteri wa komine busoni mu ntara ya kirundo yahaswe kugandagurwa n'abantu bitwaje ibigwanisho bamuteye atashe bamurasa amasasu menshi bongera baterana grenade ntawaguye muri uwo mutego ariko imodoka yarimwo yarononekaye cyane umuntu umwe yikekwa aramaze gufatwa ku mvo z'amatohoza ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu jean bosco ndarurinze abanyagihugu bo ku mutumba wa kigoma no mu micungararo yawo muri komini ya busoni bagorobeje mu bwoba bwinshi kuri uyu wa mbere amasasu menshi na gerenade yaturikiye kuri uyu mutumba nk'igihe cy'isaha zibiri n'igice nivyo vyabaraje mu bwoba Ita twumva amasasi mba yaravuze inka ziraturika aha mu mazu ntabasohotse kuko ari nk'aho zivugiye abantu bato bato ntituvyuka twaramutse neza gake gake mu masaso yaraye aravuga turagira ubwoba umutima uratuvamo turagugumwa ibyo twifashishije twifashishije kubikinda nyine twibaza yuko nyine byohava bitujanira nciye umwanya nyine turumva ko haje umutekano abantu turaheza turasohoka tuja kuraba ibyabaye aba banyagihugu bavuga ko batinye kuva mu mazu batinya guhangana n'abitwaje inkoho nabo bari iminwe misa tumaze kumva amasase twaciye twagumye mu nzu ku buryo tuta- nta bushobozi dufite bwo kuza ku- kwivuna none mwaje n'umutama ivugiye ngaho ubona no kweguraga aha ariko hagati yaho abagira umutekano baciye banyaruka nagusha turaniguruka mu nzu dushaka kuraba hirya ibintu bibereye ayo masasu yateye ubwoba abo banyagihugu yariko atumberezwa kuri mariya claudine hashazinka musitantiri wa komine busoni biremezwa na buramatari w'intara ya kirundo alain tribert mutabazi aho avuga ko yarusimvye mu mutego yari yatezwe Eh, nyakubahwa musitanteri yari atahutse avuye ku biro ku kazi ka misi yose ageze ku mutumba wa kigoma muri zone ya gatare aja asanga abagizi ba nabi bamutegereye mu nzira eh, aho bari batambitse ibiti mw'ibarabara hanyuma bahagaze kugira ngo barabe ubu bagizi ba nabi aca atangura kurasa imana ishimwe ko yaturokoreye nyakubahwa musitanteri ariko nk'uko eh, mwabibonye imodoka yari arimwo kubera ayo masasu barashe imodoka yashoboye kononekara eh, kuko bateye na grenade byumvikana yuko imodoka yoyo eh, yaba amayekara ya grenade cyangwa amasasu yayifashe imodoka yashoboye kononekara ariko dushima imana mushobora byose kuko musitanteri nabo bari kumwe bose bavuyemo amahoro ababikoze canke ico umutware yoba yagira azire buramatari w'intara ya kirundo ati amatohoza ariko arakogwa alain tribert mutabazi yari yashitse kuri uyo mutumba wa kigoma guhumuriza abanyagihugu n'abo mu micungararo yawo hari ku muhingamo w'uyu wa kabiri twashaka tubahumurize ibyaraye bibaye twese twabyumvise mwese mwabyumvise ariko kuva tubimenye twagerageje guhumuriza abantu bariya reka mbere no kugerageza kurondera icyoba cyabiteye cyangwa abo baba babikoze ariko twagira dusabe mwese bari ngaha kugira ngo dutekane ababijejwe tubahe umwanya eh, bariko bararondera izo nkozi z'ikibi ari n'ubu nyene ari no mu kanya ari n'ejo ari na hirya y'ejo abo bantu bakoze ako kabi kabishe turizeye yuko bafatwa hanyuma ubutungane bw'igihugu busanzwe butunganiriza abenegihugu bose buheze bukore neza buheze bukore ku mugaragaro muyimaze kumenyekana mu matohoza ya mbere umuntu umwe yikekwa aramaze guhagarikwa ku mvu z'amatohoza iruhande y'abandi batari munsi ya batatu bariko bararondegwa n'ubutungane mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika mu burundi kandi abarundi mirongo itanu bafatiwe mu gihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu barenga ijana bumvirijwe na sentare isubiramwo imanza ya bujumbura mu ibohero rikuru rya mpimba ejo ku munsi wa kabiri bagirizwe kuba bari mu migwi y'abagwanyi no gushaka guhungabanya umutekano wo mu gihugu hagati bose barabihakana bakemeza ko bafashwe kuko bavuga ururimi rw'ikirundi ni inkuru ya mugenzi wacu remo nzimana mu banyururu ijana na cumi na batanu bafungiwe mu ibohero rikuru rya mpimba riri mu gisagara ca bujumbura bafatiwe mu gihugu giharanira demokarasi ya kongo baca bashikirizwa ubutegetsi bw'uburundi mu mpera z'ukwezi kwa mbere bibiri na cumi n'indwi kuri uyu wa kabiri humvirijwe abashika mirongo itanu na sentare isubiramwo imanza ya bujumbura bose bagirijwe kuba bari mu migwi y'abagwanyi ishaka gutera uburundi iri muri ico gihugu umushikiriza manza wa repubulika akaba yavuze umuharire ditabara forebu na fnl yanze abamema kindi bagirijwe ni ugushaka guhungabanya umutekano mu gihugu hagati umwe mu bashingwa manza baburanira abo banyororo yemeza ko amategeko yahonyanzwe kuko abagirizwa ibyaha biba bikomeye bategerezwa kuronsa ababunganira mu vy'amategeko metre prime mbarubukeye akababazwa n'uko bumvirijwe bagaca bafungwa aho gusubizwa mu miryango yabo nk'uko bari bavyemerewe kuva bagikurwa ku mupaka wo mu gatumba babajana mbere y'umu- ya opeji kugira bumvirize ico gihe babwirwa yuko bazoca batahukanwa mu miryango yabo iyi mvugo ntiyajanye n'ingiro niko novyita ako kabaye agahaze ihonyangwa tubona rya mbere ryabaye ni ukuba ba- bafunzwe bategereza kuronswa ababunganira mu vy'amategeko hisunzwe ingingo ya mirongo itatu n'icenda mu gace kayo ka kabiri y'ibwirizwa shingiro rya repubulika y'u Burundi kuko iyo ngingo iravuga neza yuko umuntu wese ategereza kuronswa umunganira imbere y'amategeko mu masentare yose aho urubanza rwe ruba rugeze n'uburenganzira bwiwe bwo gusaba uwumwunganira mu gihe bagirizwa ko bari mu migwi yiteguriye gutera uburundi bose babihakanye bamwe bavuze ko bari bagiye kurondera akazi abandi bari bagiye kwiga muri ico gihugu abandi nabo bakemeza ko batorose mu migwi y'abagwanyi yari yabanyuruje ibakuye mu gihugu c'uburundi iciyumviro gishimangirwa na metre mbarubukeye ahavuga ko ubutungane butofatira mu kivunga kuko hari abahagaritswe kuko bavuze ikirundi gusa bisanzwe si bose bokwagirizwa ico cabo kuko nk'uko twabivuze ababi basaba yuko botandukanwa n'abeza kuko harimo harimwo nk'abo twasanzemo bafashwe ba- bagiye gukora akazi hariya muri kongo gusaba akazi bakakaronswa bagakora dufate nko kwimba nk'ubutare canke kuragira inka ugaca usanga rero ico gihe bakira kukumva ko uri umurundi uvuga ikirundi baca bagushiramwo bagaca bakuyura bagaca bagupfunga muri kongo imbere yuko bagutahana i burundi nico bagirizwa mugabo tukavuga duti hari abo twasanze by'ukuri ko ico caha kitobagira kuko bari bagiye gukora akazi hariya muri kongo dusangamo harimo n'abakozi b'imana bari bagiye kuvuga ubutumwa muri kongo nabone barimwe baciye bayogwa baratwagwa gupfupfuma ikindi uyo yunganira bamwe muri abo banyororo yishimikiza kugira abakureko icaha co kuba mu migwi igwana nuko bose batazinanye kandi batafatiwe hamwe ivyo yahurije ko n'uwaserukiye leta muri urwo rubanza ubwa mbere hose bamwe kandi nta n'umwe azinanye n'uwundi kuko ntibafatiwe no mu kibanza kimwe ivyo vyo nyene birakwiye kugira ngo nticitwe yuko wari umugwi uri kurategura kuza gutera uburundi nihaba harimo bamwe bari bafite iyo ntumbero bafashwe nabone mu bibanza bitandukanye ntibafashwe ari umuguri hamwe nk'uko bubasanga nko mu ishamba bariko baragira nk'inama yo gutera uburundi ariko bafashwe mu bibanza bitandukanye hamwe vyoshika bikagaragara ubutungane bukerekana ko vyagenze ukundi turabirindiriye ivyo tuvuga duti abariko barabitegura imba bari bafise mu mitima yabo bobihanirwa bigaragaye kiretse abo mirongo itanu bumvirijwe abandi mirongo ibiri bumvirijwe ku munsi wa mbere kuri uyu wa gatatu hakazokumvirizwa abashika mirongo ine na bane kuko umwe muri bo yitabiye imana mu ibohero rya mimba bashikirizwa igihugu c'uburundi kuwa mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa mbere bibiri na cumi n'indwi uwaserukiye igihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo yari yavuze ko abo barundi bagera ku ijana na mirongo ibiri n'umunani bari abadafise ivyangombwa kugira babe muri ico gihugu marcele cisambo arongoye intara ya kivu y'amajepfo ari kumwe na bamwe mu ndongozi z'abasirikare b'ishirahamwe mpuzamakungu oni bakorera muri ico gihugu yahakanye ko abo barundi boba ari abagwanyi uwaserukiye leta y'uburundi umushikiranganje w'ubutungane eme laurentine kanyana mu kwakira abo barundi yashikirije abari ngaho ko hagiye kubisuzumwa imbere y'uko abo barundi basubizwa mu miryango yabo ariko bahejeje kumvirizwa n'inyamiramabi baciye bajanwa gufungwa mu ibohero rikuru rya mimba i bujumbura remonzi imana ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo twateguriwe kandi dushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yiyamamaje avuga ko azashyira igihugu cye imbere ya byose hafi imyaka ibiri amaze ku butegetsi leta zunze ubumwe za amerika yavuye mu masezerano mpuzamahanga y'ubucuruzi n'ubuhahirane yitwaga trans-pacific partnership tpp mu magambo ahinnye yayihuzaga n'ibindi bihugu cumi na kimwe bituriye inyanja ya pasifika yavuye mu masezerano y'ubucuruzi n'ubuhahirane yitwaga north american free trade agreement nafta yayihuzaga na canada na mexique leta zunze ubumwe za amerika yavuye mu masezerano mpuzamahanga y'i paris agamije kurengera isi mu mihindukire y'ibihe n'ubushyuhe bwayo budahwema kwiyongera yavuye muri unesco ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburezi siyansi n'umuco no mu nteko y'umuryango w'abibumbye y'uburenganzira bwa muntu izi ni zimwe mu ngero z'uburyo leta zunze ubumwe za amerika irimo isubira ku banyamwigendaho si ubwa mbere yishyize mu bwato perezida wa mbere wa leta zunze ubumwe za amerika george washington niwe wasize umurage wa politiki yo kwiheza mu ijambo rye rya nyuma arangije manda ye ya kabiri ku itariki ya kane y'ukwezi kwa gatatu mu gihumbi magana arindwi na mirongo cyenda na karindwi yaravuze ati ihame rikuru mu birebana n'amahanga ni ukwirinda kugirana nayo amasezerano arambye bityo ubusugire n'ubwigenge bya leta zunze ubumwe za amerika ntibizahungabana abakurikiye perezida washington ku butegetsi nabo barabikurikije nubwo bamwe na bamwe bagerageje gufungura amarembo ndetse rimwe na rimwe bagira n'uruhare mu bibazo by'isi nko mu ntambara ya mbere y'isi yose ariko bagiye bahura n'ingorane muri rubanda no mu nteko ishinga amategeko congress bo bishakiraga ko igihugu cyabo gikomeza kwiberaho cyifungiranye abakuru b'igihugu bakomeje gushaka gufungura amarembo bigeze aho congress ifata icyemezo cyo kubibabuza ikoresheje amategeko mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri congress yajugunye umushinga w'itegeko wa perezida woodrow wilson washakaga ko leta zunze ubumwe za amerika yinjira mu ishyirahamwe ry'ibihugu societe de nation umukurambere w'umuryango w'abibumbye mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu na gatanu congress yemeje itegeko ryo kwiheza zimwe mu ngingo zayo zabuzaga amerika kugirana ubucuruzi bw'intwaro n'ibindi bikoresho by'intambara n'andi mahanga ryasobanuraga kandi ko abanyamerika bagendera mu mato y'ibihugu biri mu ntambara bagomba kwirwariza ku bwabo bonyine gusa baramutse bagize ingorane kongurese yahaye iryo tegeko ubuzima bw'amezi atandatu icyo gihe kirangiye congress yavuguruye iri tegeko mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu na gatandatu yahaye irishya ubuzima bw'amezi cumi n'ane mu byo irya mbere ryabuzaga intumwa za rubanda zongeyeho ko amerika itagomba guha inguzanyo igihugu icyo ari cyo cyose kiri mu ntambara itegeko rya kabiri rirangiye congress naryo yararivuguruye mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu na karindwi ryari rikubiyemo ingingo zose z'amategeko abiri ya mbere yaribanjirije ryongeraho ko amato ya amerika atagomba gutwara abantu bo mu bihugu biri mu ntambara n'ibintu bya bene ibyo bihugu naho ku banyamerika noneho ryababuzaga burundu kugendera mu mato y'ibihugu biri mu ntambara akandi karusho gakomeye ryo nta gihe ntarengwa kongeresi yarihaye ijwi rya amerika intambara ya kabiri y'isi niyo yatumye leta zunze ubumwe za amerika isohoka mu kato yari yarishyizemo ku bushake bwayo mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu n'icyenda konguresi yemeje itegeko ryemerera amerika noneho kugurisha intwaro mu bihugu bimwe na bimwe byari mu ntambara mu gihumbi na magana cyenda na mirongo ine na rimwe konguresi yasheshe amategeko yose yabuzaga leta zunze ubumwe za amerika kugira uruhare mu bibazo by'isi ku itariki ya makumyabiri na gatatu y'ukwezi kwa cumi mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatandatu mu ijambo yavugiye imbere y'inama rusange y'umuryango w'abibumbye yateraniye bwa mbere ku cyicaro gikuru cya loni i new york perezida harry truman wa leta zunze ubumwe za amerika yatangaje ku mugaragaro ati kuba twicaye muri iyi nama ni ikimenyetso cy'uko leta zunze ubumwe za amerika ivuye burundu mu kato yo ubwayo ku bushake bwayo yari yarahisemo kwiberamo abahanga mu bya politiki basanga perezida trump arimo asubiza leta zunze ubumwe za amerika muri ubwo bwigunge bw'ubushake ingaruka ni izihe igihe nicyo kizazerekana nshuti z'ijwi rya amerika ikiganiro amerika nacyo uyu munsi nta gihumurije ndabashimiye mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo nshuti mwakurikiranye ibiganiro twari tubafite kuri iyi saa kuri radiyo ijwi rya amerika niho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.